turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mbwiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize saa sita z'ijoro ku kadomo atagihindutse umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda uraza kongera kuba nyabagendwa inyuma y'iminsi hugaye bivuye ku bibazo ivyo bihugu bibiri vyari bifitaniye twebwe rero abacuruzaga twarahombye kuko bafunze umupaka ntawongeye kuduhahira hahahaga bakeya abandi bahahaga bari baragiye ikinshimishije rero nuko bongeye gufungura bakaba bongeye kugaruka ku mupaka tugiye kongera dukora icyizere ko turagifite uyu ni umwe mu banyagihugu bakorera imirimo y'ubudandaji mu micungararo y'umupaka wa gatuna ino nkuru irimwo niyerekeye uburundi bubeshuza ko ati abasirikare babwo bari ku butaka bwa kongo turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari ariko tubanze tunyarukiye muri sudani aho abanyagihugu amajana n'amajana basubiye kwihereza amabarabara y'umugwa mukuru khartoum n'ibindi bisagara binini vy'ico gihugu basaba abasirikare batembagaje ubutegetsi mu kwezi kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kubusubiza abasivile abiyerekanye kuri uno wa mungu bari bagwiriyemwo abakiri bato n'abakenyezi imyiyerekano y'uno munsi yatunganijwe n'amashirahamwe y'abakozi n'abari imbere mu batumye ubutegetsi bwa perezida omar al bashir butembagaje kubazwa abiyerekanye bageze mu icungararo y'ingoro y'umukuru w'igihugu hama polisi nayo ibamijaguriramwo amasasu n'ivyotsi vyokera amaso mu ntumbero kubasanzaza abaharanira agateka kazina muntu muri sudani bavuze ko abamaze kumenya bakomerekejwe n'amasasu ya polisi ari batatu gusa kuva ubutegetsi butembagazwa muri sudani mu kwezi kw'icumi ko mwaka uheze abarenga mirongo irindwi na batanu baramaze kugwa mu myerekano yisaba ko ubutegetsi bwoja mu minwe y'abasivile amajana n'amajana nabo bakomerekera muri iyo myerekano onu n'impande zerwa n'iki kibazo bakaba babandanya imishikirano yo kuraba uko cotoregwa umuti amakuru agezweho ku ijwi rya amerika irya nino ku isi muyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ari mu karere k'ibiyaga bigari saa sita z'ijoro zuzuye neza u rwanda ruraza kugurura umupaka warwo na uganda nk'uko vyemezwa n'abategetsi b'ivyo bihugu uko ari bibiri umupaka wa gatuna uhuza uganda n'u rwanda ugiye kugurura inyuma y'imishikirano yo ku rwego rwo hejuru hagati ya kampala na kigali abanyagihugu baba mu micungararo y'umupaka wa gatuna bakiriye gute none ivyugururwa ry'uno mupaka mugenzi wacu jean baptiste mico myiza yabatubarije iki kibazo hari benshi twacuruzaga tukabona nta muvumo ihari kuko abaturage benshi bari batuye muri gatuna bari abadekarara bari abavunjayi bari abakora mu mupaka benshi bafunze umupaka abo bantu baje kwimuka gatuna isigara isigayemo abantu bakeya bakavukire nabo badakunda guhaha twebwe rero abacuruzaga twarahombye kuko bafunze umupaka ntawongeye kuduhahira hahahaga bakeya abandi bahahaga bari baragiye ikinshimishije rero nuko bongeye gufungura bakaba bongeye kugaruka ku mupaka tugiye kongera dukora icyizere ko turagifite urabona inaha imiterere yaho mbese ni ahantu nyine hataba akazi ni ahantu nyine haboneka muvoma y'abantu kubera umupaka ufunguye bitewe n'abakozi baba baje gukorera inaha b'ingeri zose bagiye batandukanye ibyo rero bigatuma haba muvoma y'abantu waba ucuruza ukabona abakiriya waba ufite resitora waba ufite butike icyo ukoze cyose ubona abakiriya kubera haba hari abantu b'ingeri zose abo rero nibo batuma tubona amafaranga nibo baduhahira nibo baduteza imbere mu maresitora nibo baduteza imbere mu bintu byinshi urumva rero kubera bari bamaze igihe badahari twari tumaze igihe mu bushomeri abantu bari bafite amazu bakodeshaga bari barayafunze mbese ubuzima bwari bubiteho
icyayi hatetse icyayi nyine twabuze abantu bo kukinywa turagiteka bamwe kikarara ariko ubu ngubu ubwo bafunguye umupaka abantu benshi bazajya baza noneho baduteza imbere natwe tugatera imbere Eh, natwe nyine nk'uko wenda gukora nk'amandazi farini yaguraga hejuru cyane ubu ngubu wenda tugiye kuzajya tuzana ifarini dukora amandazi kugira ngo dutere imbere mu by'ukuri nishimiye icyo gikorwa ubundi twa- twarishimye cyane tucyumva ko bagiye kuducingurira umupaka ariko n'ubundi nitubona ariko bibaye turishima cyane birenze impinduka n'ubundi hari impinduka yaba igiye guhindukaho kuko n'ubundi dufiteyo imiryango itandukanye ubwo muri icyo gihe byatumye tudasurana ariko burya ubwo bigiye kuba akarusho kubera ko tugiye kongera tugasabana n'imiryango yacu guhahirana n'ubundi twakoreraga hano ubundi bigiye kongera bigende neza bazane ibintu tubi- tubifate natwe twoherezeho ibindi n'ubundi ibintu bijye mu buryo babyishimiye kugira ngo bagiye gufungura umupaka nyine babyishimiye cyane hano wese ko bari batubujije kujya kwambuka inzara yari igiye kutunyerera nabi arakoze mugenzi wacu jean baptiste mico myiza yadutorokanije ano majwi y'abo banyagihugu bo mu micungararo ya gatuna muhejeje ekumva abandi bamaze kugira icyo bavugwa ku iyugururwa ry'umupaka uhuza uganda n'u rwanda barimwo abakuru b'ibihugu biri mu muryango w'afurika y'ubuseruko bavuga ko ifungurwa ry'uno mupaka wa gatuna ari ikintu ciza cane temisokre mutijima abitubwire ku muriri itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango uhuriyemo ibihugu bya afurika y'uburasirazuba EAC kuri uyu wa gatanu riravuga ko urwo rwego rushimira leta ya uganda n'iy'u rwanda ku muhate wazo waganishije ku ifungurwa ry'umupaka wa gatuna riteganijwe ku ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri muri iri tangazo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango bwana peter matuki yavuze ko ifungurwa ry'uyu mupaka rigiye kongerera ingufu gahunda zo kwihuriza hamwe kw'ibihugu binyamuryango avuga ko kongera gufungura iyi nzira y'ingenzi y'ubucuruzi bije kunganira ibikubiye mu masezerano y'isoko rimwe ku bihugu byo mu karere kandi bizafasha mu guteza imbere ubukungu n'imibereho mu bihugu binyamuryango binyuze mu kongera kubyutsa urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa n'imirimo rwari rwarahagaze Bwana Matuki kandi asanga kongera gufungura uyu mupaka bizanarushaho guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Ati iki cyemezo kiragaragaza ukwiyemeza kwimbitse n'ubushake busanzwe mu bakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bwo kwagura no gushimangira imibanire myiza muri iki gice na cyane ko umuryango ukomeje kwaguka hamwe n'ukwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guteganijwe. Uyu munyamabanga wa EAC akaba yavuze ko ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango bwiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka mu gushyigikira gahunda zigamije guteza imbere ukwihuriza hamwe kw'ibihugu byo mu karere.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda saa sita z'ijoro ku kadomo turaza kurungika mugenzi wacu asumta kaboyi kuturabira uko ivyigurwa ry'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda vyagenze muraza rero kuvyumva mu makuru yacu yo mu gitondo tukiri mu karere k'ibiyaga bigari uburundi burahakana ko ati abasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa kongo uburundi bwisiguye inyuma y'aho amashyirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo muri ino minsi pierre claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira igisirikare c'uburundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi tribert mutabazi yabwiye abamenyesha amakuru ko ayo makuru ataray'ukuri Eh, ibyo tumaze iminsi natwe tubyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke eh, ku yandi maradiyo eh, atandukanye akorera eh, yo makungu icyo twumvisha ni uko eh, abasirikare igisirikare c'uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo igisirikare c'uburundi rero eh, ntabwo kiri eh, muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo Eh, kuko igihugu cy'ibanyi cya kongo murabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza eh, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba kongo baba barabibuze mu gihe eh, bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko naho biri uko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'abarundi muri icyo gice ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare Joel na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire de Tabara urwanya leta y'Igitega avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka mirongo itandatu uvuye mu gisagara ca Uvira hari intambara y'igisirikare cy'abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni tabara barwaniye ahitwa mu masango iyo mirwano abaturage bahunze bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya uvira none niki gihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na redi tabara muri iyo misozi yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya rebitabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'uburundi ufite imbaraga asinze urundi ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire dutabara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika muri congo uyo avuga ko yitwa patrick nahimana yemeza ko intambara imaze indwi irenga niho umuvu wabo waza barawuhagaritse rero urabona usubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamo imico ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihanda y'abanyagihugu icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna banse mu burundi tribert mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri centre africa somalia n'ahandi ryari igisirikare cy'igihugu gishobora kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye mu bijyanye haba n'imigenderanire y'ubutakitanye n'ibindi bihugu cyane cyane nko mu burere
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ku burundi tuyabandanirize muri komini bukemba y'intara ya rutana mu manuko bw'uburundi ahavugwa abanyagihugu bijukiye kwandikisha amatongo yabo inkuru ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda komine bukemba y'intara ya rutana iri mu manuko bw'iyo ntara hafi y'ihinguriro ry'isukari sosimo kubera hari igisagara kandi kiguma caguka harangwa amatati menshi y'amatongo kubera igisagara kugira ayo matati y'amatongo atorega umuti abajejwe intwaro muri iyo ntara ya rutana bafashijwe n'ishami rya oni rijejwe iterambere pnide bari ku kivi eraste nijimbere arongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ico iryo shami rya oni rijejwe iterambere ku isi byabafashije afatika ukuntu ibintu byari byifashe aho hambere tugitangura komine yarashyizeho nk'umukozi icyo gihe nari umukozi umwe nta n'ibikoresho nta na biro twari dufise rero maze gutangura ikintu gusa komine yampaye yarampaye igitabo kijanye n'amategeko bijanye n'ivy'amatongo bita code foncier ico nico musitanteri yashikirije ariko inyuma yaho twagiye tubona abafashe baje pinide ije turasa amamashini aduha n'ibitabo dushobora gukora twandika dukoresheje iminwe mu gukora impapuro ndangatongo ariko rero mu nyuma yarashoboye kuza ituzaniye amamashine iratwigisha n'ubwenge dushobora gucapa mu buryo bugezweho ku buryo dushobora gucapa impapuro nyinshi ku munsi tutarushe kandi biratwaye n'umwanya munini warongoye igisata ntunganyamatongo mu biro vya komine bukemba yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashimishwa n'intambwe igisata arongoye kigezeko mu gutanga impapuro ndangamatongo ubu tumaze kwakira abantu bashika igihumbi n'amajana atatu basabye ko tubapimira amatongo yabo kugira ngo bashobore kuronswa impapuro ndangatondo abamaze kuzironswa bashika ku majana abiri na mirongo itanu rero ariko nibaze ubuhoho ko twarose n'ubwenge dushobora gucapa dukoresheje intuze imashini kandi twaba dufise n'ibyo kwiyunguruza imoto nibaza yuko ubu tugiye kwakira benshi kurumva ko hari abenshi babisabye kubera ko byari bigoye gushika mu mitumba nibaza yuko tugiye kwakira benshi cyane kuko benshi babyituwe ubu ni benshi abitura igisata ntunganyamatongo ku biro vya komine bukemba barashima iyo ntambwe bashyitse ko yo kuronswa impapuro ndangamatongo ntungwa nayo monika abakozi b'ijwi ry'amerika bamusanze ku biro vya komine bukemba yaje gukomoza urupapuro ndangatongo avuga ko urwo rupapuro ari ingirakamaro cyane hariho uburyo cyane abakenyezi turenganywa ariko umaze kuba urenganywa mu byo ufitiye uburenganzira umaze kwitura ibisatanjana amatongo twararenganiwe cyane nka jewe nararose iserifitika iranga ubwo bwatsi bw'iwanje nari narenganijwemo na basaza bacu ariko maze kwitura senteri ikadutunganyiriza naciye ngirwa amahirwe uyu muntu akunda gukurikirana iradiyo cyane cyane ndumva ko icyo gisata amatongo bitunganiriza abantu kugira ngo abasiga bose abasige abasize mu muco mwiza afatiye ku kamaro k'urupapuro ndangatongo urongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba ahimiriza abanyabukemba kwitabira uwo mugambi tugitangura komine yarashyizeho nk'umukozi icyo gihe nari umukozi umwe nta n'ibikoresho nta na biro twari dufise rero maze gutangura ikintu gusa komine yampaye yarampaye igitabo kijanye n'amategeko bijanye n'ivy'amatongo bita code foncier ico nico musitanteri yashikirije ariko inyuma yaho twagiye tubona abafasha baje pinide ije yaturoswa amamashini yaduha n'ibitabo dushobora gukora twandika dukoresheje iminwe mu gukora impapuro ndangatongo ariko rero mu nyuma yarashoboye kuza ituzaniye amamashine iratwigisha n'ubwenge dushobora gucapa mu buryo bugezweho ku buryo dushobora gucapa impapuro nyinshi ku munsi tutarushe kandi biratwaye n'umwanya munini yaba uwarongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba eka n'indongozi z'intara ya rutana nta kindi basaba ishami rya oni rijejwe iterambere pnud ni uko ryobandanya rifasha kugira abanyagihugu bo makomine yose agize iyo ntara bandikisha amatongo yabo kuko benshi muri bo ari ba ntahonikora ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda sosiyete itunganya imideri mu gihugu cy'u rwanda izwi nka uzuri kny ikora ibirato iherutse kwegukana agashimwe k'amafaranga agera ku bihumbi ijana vy'amaeuro yatanzwe n'inzu ikomeye ku isi mu gutunganya imideri izwi nka tomi byari muri gahunda ya tomi yo kugerageza gutera intege no guteza imbere ibikorerwa mu bihugu birimwo ibikiri mu nzira y'iterambere mu marushanwa yatanzwemo agashimwe uzurike and y yarihanganye n'amasosiyete arenga amajana ane yo mu bihugu mirongo ibiri na bibiri mugenzi wacu edi rwema yavuganye na kevin kagira impundu umwe mu batanguje uzurike and y atangura avuga aho bakuye icyiyumviro cyo kubaka iyo nzu y'imideri amasosiyete twatangiye uzurike and y muri bibiri na cumi na gatatu turi abanyeshuri kuri univerisite y'u rwanda muri kiri cyangwa se college of science and technology bibanje twatangiye dutekereza ko tugiye kwihangira umurimo ndetse tugakora n'akazi gashobora guhereza n'abandi bantu akazi batandukanye twatangiye nanone turi abanyeshuri muri creative designs and environmental build cyangwa se ibikorwa byo guhanga byo gutekereza ndetse no gukora ubukorikori butandukanye hanyuma kumva ko byaba byiza n'akazi dushyize ubwenge hamwe tugakora ikintu kidufitiye inyungu gifitiye akamaro ndetse gifitiye n'abanyarwanda akamaro kandi dukoresheje pasiyo yacu cyangwa se ibyo dukunda aribyo fashoni tukanagerageza kuba twakemura ibibazo bimwe na bimwe biri muri sosiyete yacu nyarwanda ubwo byari ryari muri bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na gatatu ubu ngubu wavuga ko kuva mutangiye urwo rugendo mumaze kugera hehe kevin navuga ko urugendo rutoroshye twatangiye nta mafaranga na make dufite dutangira turi abanyeshuri turi gusitagaringa mu ishuri ko tugira ko tugomba kugira ikintu twakora ko twumva ko ntitubayeho dushobora kubona akazi ikintu twagezeho gikomeye ari uko twabashije gukora kampani cyangwa se ikigo gikunzwe n'abanyarwanda ndetse gikorerwamo n'abanyarwanda ndetse cyanakoze n'abanyarwanda ndetse tukaba dushobora no kuba twavuga ngo dukora akazi duhanga akazi ku bajene ku badamu batandukanye niba ari ikintu kidasanzwe twagezeho kuba dushobora kuvuga ngo umuntu aricaye ari kubona inkamu ari buzamwe burimo guhinduka kubera ko twakoze ubuzima muri bibiri na cumi na gatatu nakongeraho nuko twabashije gufungura amaduka muri kigali dufite production facility yacu cyangwa se aho dutunganyiriza ibikorwa byacu ubu ngubu ndetse kohereza n'ibikorwa byacu hanze muri europe no muri us tukaba dukoresha n'imbuga kugira ngo dushobore gucuruza no kugeza ibikorwa byacu ku bantu babikunze bose bari ku isi hose mbere y'uko tugera kuri icyo kijyanye n'uburyo mwohereza ibicuruzwa byanyu uko mukora ndetse n'abo mukoresha ni kuki mwahisemo umushinga wo gukora inkweto kevin urebye dutangira ntabwo twatangiye tuvuga ngo tugiye gukora inkweto twatangiye dushaka kuvuga ngo reka dushake dukemure ibibazo biri muri sosiyete yacu dukoresheje pasiyo yacu twavuga dukore fashion house ahantu hakorerwa ibintu abantu bambara bitandukanye ariko tugenda tureba ahantu hatandukanye turi kwiga umushinga wacu tuza gusanga hari ibibazo bibiri icya mbere ni uko inkweto zose zari ziri mu rwanda nyinshi rwose zari ziturutse hanze yaba ari second hand cyangwa se cheap import zo muri china icya kabiri ni uko twumvaga ko dushobora gukora ikintu cyahereza abajene bo mu rwanda akazi badafite akazi muri make badafite ubumenyi tukabigisha tugakorana n'izindi nganda zitandukanye zo hanze tukabigisha bagakora inkweto zikoreye mu rwanda zigacururizwa mu rwanda hanyuma wenda ikindi twaje gusanga ni uko twabonye ko dushobora gukora impact nini nidukora inkweto kurusha uko twakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose kuko turi gushaka amaro matiyo cyangwa se matiyo akamiye ibikorwa by'ibanze twaje gusanga hari amapine menshi ari hanze atandukanye ari gutwangiriza environnement bajugunya mu bimoteri kandi bakabijugunya mu bimoteri hafi y'amazu y'abantu baba akaba ari kwangiza ubuzima n'imibereho myiza y'abantu batuye aho hantu hatandukanye tuvuga oke none tuzikoresheje rero mu gukora ama outpost cyangwa se amatapi yacu nk'uko kera bakoraga za rugabire cyangwa iki yashobora kugira akamaro gasanzwe muri sosiyete hanyuma twiga uburyo budasanzwe bwo kubikora neza kugira ngo bube modern abanyarwanda cyangwa se abajeni bashaka kubigura abigura atavuga ngo ngiye kugura rugabire ya grandpa ahubwo ayigura avuga ngo ngiye kugura urukweto rwiza nkunze kandi nshobora kujya ahantu nkaberwa nkagaragara neza mu bandi bantu ndetse wanarugurisha no muri ehope warushyira ku isoko ukabona n'ahantu rutandukanye n'urwavuye muri manufacturing company nini yo muri china tukivuga izo manufacturing nini cyangwa se ayo mazu y'imideri manini akomeye hirya no hino ku isi mu minsi ishize inzu ikomeye cyane ku isi mu gutunganya imideri izwi nka tom hilfiger yabatoranyije nk'imwe mu makompanyi cyangwa se amasosiyete abiri yahembye ndetse mukaba mwaregukanye amafaranga angana hafi ibihumbi ijana by'amayero bakazanabafasha kubatoza igihe cy'umwaka ibi ngibi mwabyakiriye gute mujya muri ayo marushanwa mwifuzaga kugera kuki tujya muri aya marushanwa twifuzaga wenda nabivuga mu cyongereza our vision is really to brand africa as an origin of sustainable eco-friendly footwear items in the world umuntu wese ashoboye kuvuga ngo ese muri afurika niki gituruka nkuko bavuga ngo haturukayo kofi mu rwanda haturukayo icyayi haturukayo twifuza ko umuntu azavuga ngo haturuka n'inkweto zikozwe neza ziganye ubukorikori ndetse zinakozwe kubera ko ziri guhindura imibereho myiza y'abaturage hanyuma turavuga tuti oke n'inkweto rero twabigeraho twabigeraho dushoboye gukora boha n'amaburanza akomeye ku isi twabigeraho dushoboye kugeza ibikorwa byacu hanze bikamenyekana hanyuma tubonye iyo opotuniti bayitweje tuvuga ko reka tugerageze ni ntabwo ari yonyine twize kwa purayingamo hari n'izindi zitandukanye twagiye dukora kandi tugera kuri ahantu heza hashimishije hanyuma impamvu ikomeye kandi igaragara twakoresheje ni ukuri ni ukugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu isi yose izashobore kumenya ko mu rwanda ndetse no muri afurika uko dukomeza dukura hava ibintu bikozwe neza haba inkweto zikozwe neza kandi inkweto ziri sustainable ziri eco friendly ntabwo nzi ko nabivuga mu kinyarwanda navuga ko zifasha mu kubungabunga ibidukikije mu gihe tuba turi kurasikira ndetse n'ama apple parts yacu dukoresha cyangwa se ibyo dukoresha nabyo ni kubisosinga responsibly tugiye gutangira kujya ducuruza muri europe cyane kubera ko tugiye no kujyana na collaboration na tommy hilfiger ariko ahanini ni ukugira ngo isi itangire kumenya ko muri afurika naho hava ibikorwa bidasanzwe ndetse bahereye ku nkweto za uzuri ikindi nibaza ko Tommy Hilfiger itangiza ayo marushanwa ivuga ko bwari uburyo bwo kugerageza guca ubusumbane mu bijyanye n'imideri baha amahirwe ibihangano cyangwa se ibikorwa bituruka hirya no hino ku isi mwibaza ko mufite ubushobozi bwo kugira ngo ubwo busumbane mube mwafasha kubuca hirya no hino ku isi cyane cyane mu bijyanye na fashion n'imideri igisubizo natanga kigufi ni yego twanye na tomi guhera na tomi yovuga hashize hafi amezi atandatu turi gukorana turi kwiga imishinga itandukanye tureba ni gute twabigenza kugira ngo dushobore kuzamura ibikorwa bikorerwa mu rwanda kandi bifite na impakiti kuri kominote zaho ndetse no muri afurika yose ndetse bifite n'ubushobozi bwo kuba byasikelinga bigakura bikarenga ku isi yose twibaza ko dufite ubushobozi ndetse n'amafaranga turi kugenda turezinga atandukanye dushobora kuzayakoresha kugira ngo dushobore kugera kuri iyo ntego tomiyo figa nawe yihaye ndetse uyu munsi tukaba turi natwe turi umwe mu bafatanyabikorwa muri urwo rugendo rwabo hanyuma se kevine ubona bigoye nk'abantu b'abacuruzi umuntu yavuga ko muri abacuruzi bakora ibikorerwa ku mugabane wa afurika mubona bigoye kugera ku masoko mpuzamahanga ha biragoye cyane kugera ku masoko mpuzamahanga ko aya masoko yabayeho hashize imyaka n'imyaka n'imyaka kugira ngo uzahinjiremo ugomba kuba uri gukora ikintu kidasanzwe gifite ikintu kigiye guhindura cyangwa impinduka kigiye gukora muri sosiyete y'isi yose nicyo bisaba kuri uyu munsi kandi nanoneho usanga harimo amakampani y'amazi kwa esitabulishi bafite amafaranga menshi yo kuba bashora bakaba bakora maketingi nyinshi cyane amakompanyi yacu aracyari matoya bisaba ko kugira ngo ugereho ubona ubufasha budasanzwe kugira ngo ushobore kuba wagera kuri marishe zikomeye nk'izo ngizo birakomeye ariko birashoboka niyo mpamvu twatangira urugendo natwe n'abapatinasi bacu mu byo tom hilfiga izabafasha ni ukubahugura no guhugura abakozi banyu ibi ese byaratangiye icyo mwifuza cyane kuba mwakungukira ku isosiyete nk'iri ikomeye cyane ku isi ni nk'iki byaratangiye twatangiye hashize hafi amezi atandatu turimo gukorana twakoze icyo twita dizayini sipurinti turi kudizayininga amaporoje twifuza gukorana nabo ashobora kuduteza imbere hanyuma ikindi ni uko ikintu cya mbere wenda hari ibintu bitatu twavuganye nabo tugomba gukorana nabo harimo kuba twanashobora gukora kuba twakorana collaboration cyangwa se kudizayininga products ushobora gucuruza ya tomi hilfiga na uzuri ishobora gucuruzwa ku isi hose hakabaho n'iyo mentorship yo kugira ngo dukorane no kwiga management business muri impiyadi aribo ba partners babo bafatanyije muri kino gikorwa hakaba harimo no kuba twabigiraho bisanzwe rwose kuba twahamagara umu executive wo muri family health tuba twamubaza ikibazo iki n'iki n'iki twagikemura gute guhera kuri ceo kugera ku muntu wa nyuma ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe hanyuma se kevine kagira impundu hari icyizere cy'uko umunyarwanda cyangwa se undi muntu wakwifuza kuba yagura urukweto rwanyu mu minsi iza ashobora kujya muri outlet ya Tommy Hilfiger hirya no hino ku isi akaba yarubonamo birashoboka cyane
yego ni byiza cyane hanyuma se usibye isoko mpuzamahanga mushaka kwibandaho cyane mubona mugerageza guhaza isoko ryo mu rwanda ndetse n'iryo mu karere muri mu minsi yashize muri venti venti na venti venti isoko twacuruzagaho mu rwanda ryariyongereye kubera n'abantu benshi basigaye baguma mu gihugu cyangwa se ugasanga impfu zagiye zigabanuka kubera ino sitade turimo ya covid nayinitini yariyongereye gusa ntabwo twari twarangiza kugera ku isoko ryose dushobora guhaza hari abantu benshi tutari twahereye tutari twaha porodagiti zacu ariko aho tugeze turahishimiye cyane uyu mwaka naho turi guteganya gutangira muri region market tugatangira muri kenya tukalonshinga iyo market yacu ya mbere muri afurika hanyuma tugakoresha na strategy ya e-commerce kugira ngo dushobore kugera ku bandi bose muri yaba ari hanze ya afurika cyangwa se no muri afurika mu gihe dukomeza gukura no kubona ubushobozi bwo kuba twagera ku yandi masoko fizikiri kevin kagira impundu nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iyo mishinga yanyu urakoze cyane murakoze cyane namwe umunsi mwiza akabino nga dushe dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Diodone Cubahiro yegeranije amajwi yacu twe na Diodone ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije kwandanya mururanirwa mu byo murimo vyose uko turi babiri tugiye kubategurira ayandi makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari muza gushobora kumva mu gatondo mu kurindira rero muraraharyana ahataryana harara umwansi
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika